Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Nagaan keenya bakka irraa nu dhaggeeffataa jirtan maratti sinaa ga'u dhaggeeffatoota keenyaatti mooltan guyyaan har'aa guraan dhala 17 bara 2020 keessummeessituun keessan har'aa antuu jubee horaati.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenya akka mooltan gareen mirga dhala namaaf falmu amnistii intarnaashinaal bulchiisa naannoo oromiyaa keessatti sanbata dabre kana haleellaa humnoonni mootummaa deeggartoota paartii mormituu irratti geggeessaniin miidhaan dhaqqabuu dubbatee jira matoota oduu har'a qabnu keessaa tokko.
godina shawaa bahaatti sirna baniinsa waajjira adda bilisummaa oromoo irratti dhukaasa banameen lubbuun namaa darbeera aartistoonni oromoo haleellaa buraayyuu keessatti irra ga'een madaa'an poolisiin magaalattii haala isaa qorataa jira jedha lamaanuu gara boodaatti deebina hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna amma guutummaa oduuf namo.
bulchiisa naannoo oromiyaa keessatti sanbata dabre kana haleellaa deeggartoota paartii mormituu irratti geggeessameen namoonni namni tokko ajjeesamee kaan hedduun madaa'uu garii immoo hidhamuun isaanii ibsamee jira jechuudhaan amnistii intarnaashinaal gabaasaasaa keessatti har'a beeksisee jira paarlaamaan itiyoophiyaa guyyaa filannoo eega labsee sa'atiilee booda poolisiin addaa oromiyaa sirna baniinsa waajjira adda bilisummaa oromoo magaalaa walanciititti geggeessamee ture weeraruudhaan rasaasaaf gaazii mimmaansiisutti dhukaaseen deeggaraa abaa'uu uffata daldalaa uffate tokko ajjeese jedha gabaasaan amnistii intarnaashinaal baase kun. guyyuma sana gara booda immoo magaalaa buraayyuu keessatti eebba hoteelaa geggeessamaa turetti poolisoonni bobba'uudhaan keessummoota cidha sanarratti argaman gara soddomaa qabee konkolaataan gara isteediyeemii ispoortiitti geessuudhaan sa'aatii hedduudhaaf reebichaaf gochaa qaanessaa irratti geggeessaa turan jechuudhaan amnistii intarnaashinaal gabaasee jira. haleella hamaan akka kanaa yeroo ammaa kana Itiyoophiyaa keessatti walga'uu fi ilaalcha siyaasaa ofii ibsachuun agam bal'aamaa akka ta'e agarsiisa kan jedhan amnistii intarnaashinaalitti daayirektarri ittaanaan afrikaa gama bahaaf kibbaa saayif magaangoo walgahii mormitootaa irratti weerarra akkanaa geggeessamuun yeroo filannoon dhiyaate kanatti waan ta'uun irra hin jirre jedhee dubbatee jira haleellaa bakkawwan lamaanitti geggeessaman ilaalchisuudhaan gabaasaalee biyyarraa nu dhaqqaban qabna hoduudhaa booda bal'inaan itti deebina. ministeerri dhimma alaa yuunaayitid isteetsi maayik poompiyoo har'a magaalaa angoolaa luwaandaa keessatti pireezidaantii biyyattii jaao loorenso waliin walgahanii hariiroo dinagdeef deeggarsa angoolaa irratti dubbatanii jiru gabaasaa siindiseen. soraatu dhiyeessa.
senegaal angoola itiyoophiyaa akkanum jechaa imaltuu biyyi sagaleetiif warra ba'e ministeerii haajaa alaa ameerikaa maayik pompeeyoo yoo pireezidaantii angoolaatiin hardhaa luwaandaatti walaa isaanitti waan hedduu irratti dubbatan akka angoolaan mala jireenni sii jabeeffatte horiillee badu dhoowwatti wal dubbatan pireezidaantiin angoolaa kun ganna sadiin duratti eegi pireezidaantiin biyyi sun bulchaa ba'e joosee eduwaardoo garganna afurtamaa biyyi bulchaa ba'e hojii irraa bu'een duubatti inni hojii dabre. pirezidaantiin kun amma malaaf malte horii ummataatiin balleessuudhaan balleessaniin diqqeesseetiin jireenyi biyyi tana wayyeessuuf waadaa galee hojii jiralle angoolaan biyyi horii ummata karaa hedduun biyyaa badaa ba'e keessa tokko intalti pirezidaantii duri izaabel dos santos afrikaa keessa dubartii durummaan tokkeessooti malisiin horii kanaan tuulatte qorachuutti jiran ammummeen ministeera haajaa alaa ameerikaa kun angoola ka amma jiru kanaan waan hedduu wal dubbatan. Biyyitti tunin hariyyummaa biyya lamaanii jabeeffatteetiin dura deemuu si agarsiisaa jedhe keessumattuyyuu bulchiinsi pireezidaanti doonaald tiraamp angoolaa waliin hariyyummaa jabeeffachaa deemuusaa agarsiisaa jedhe bulchooti biisuun illeen tiraamp angoolaa dhufeetii jennaani tiraamp angoolaan dhufa jennaani akkas jedhanii gaafatanii jennaani amma hojiitti itti heddata keessumattuyyuu bara filannoo akkana kan fa'aa akka malee muddamsu keessa jira hojiitti itti guddataa jedhe dubbate chaayinaa waliin angoolaa irratti wal dorgomuu jirtani jedhanii gaafatanii jennaani pompeeyooni ministeer haajaa alaa ameerikaa kun angoolaan yoo angoolaa dhufnu namuma angoolaa hojii qaxarannaa jechuun dubbate akka ministeerri haajaa alaa ameerikaa jedhatti angoolaan ammaantan jijjiiram keessa jirti pompeeyoor marii senegaal fixate halee angoolaa ba'e waan hedduu wal dubbataniitiin mootummaa biyyi sun waliin hojjechuuf wal dubbatanii walii galanillee waan irratti waliigalan keessa akka dhaabbileen ameerikaa investimentii dhufaniitiin as keessatti hojjetan angoolaa jechuun fayyaa biyyi sunii akka jajjabeessanii fi waan hedduu waliin qabaachuu akka danda'an dubbatan pompeeyoon marii tanaaf fixannaan itiyoophiyaatti dabre saawudii qaxxaamur omaanii fi biyya sagal imaltuu dhaquuf warra ba'e.
Bulchiisa naannoo Somaalee magaalaa Jijjigaa bulchiisa naannoo Oromiyaa Harargee Lixaa keessatti hiriirowwan paartii badhaadhinaa deeggaraniif duulawwan naannoo qulqulleessuu geggeessamuusaa gabaasaan VOA Addis Chakkol Dirdhawaarraa gabaasee jira. Kanneen magaalaa Jijjigaatti hiriiran jiraattota magaalattii keessaa namoonni VOAf ibsa kennan kan uummata Somaaleetiin gaafatamaa ture gaaffiin walqixxummaaf sabdaneessaa paartii badhaadhinaatiin waan deebi'ee argateef naannoo keenya keessatti nagaaf tasgabiin waan bu'eef jecha gadbaanee deeggaruu dandeenye jechuudhaan. ibsa isaanii kennanii jiru addis chekkoliif hiriira sanarratti argamuudhaan kan haasawa dhageessisan pirezidaantii ittaanaan bulchiisa naannoo somaalee obbo mustafee mohaammed naannoon isaanii keessatti finxaalessummaaf kanneen ummataaf ummata walitti buusan akka iddoon qabanne dubbatanii jiran gama biraatiin bulchiisa naannoo oromiyaa godinaa harargee lixaa keessatti hiriirri deeggersaaf duulli naannoo qulqulleessuu geggeessamuunsaa dubbatamee jira godinaa sana keessatti akka lakkoofsa itiyoophiyaatti amajjii tokkorraa jalqabee hojiiwwan handaara bishaanii misoomsuu fi naannoo qulqulleessuu geggeessamaa turan ka jedhan itti gaafatamaan biiroo dhimmoota koominikeeshinii Harargee lixaa obbo Huseen Waayyuu deeggarsa paartii badhaadhinaaf hiriiraawwan geggeessamaniif duulawwan naannoo qulqulleessuu laalchise akkana jedhan.
Aanota godinichaa kudha shanii fi bulchiinsa magaalaa lama keessatti ji'a tokkoo fi walakkaadhaaf hojiin qabeenya uumamaa hojiin misooma sululaa hojjetamaa ture. eebbii hojii kanaa sababeeffachuudhaan akka godina Harargee Lixaatti aanota reefu walirratti kaasee fi bulchiinsota magaalaa lameen irratti uummanni deeggarsa muummee ministeeraa Dr. Abiy Ahmadiif qabuu fi akkasumas paartii badhaadhinaa cinaa jiraachuu isaanii karaa garaagaraatiin ibsaatii kan oolanii bulchiinsota magaalaa lameen irratti hawaasni magaalaa Cirootii fi bulchiinsa magaalaa Baddeessaa magaalaa qulqulleessuudhaan deeggarsa muummee ministeeraatiif qaban agarsiisanii jiru. Aanota irratti immoo kallattii garaagaraatiin dhaadannoo adda addaa suuraa tishartii Dooktar Abiy Ahmed irra jiruu fi baanaroota dhaadannoo garaagaraa qabu qabatanii barreeffamoota garaagaraa qabatanii kan dhufanii.
Itoophiyaan daandii badisaaf addaan faca'uutti qajeelaa jirti jechuudhaan koreen giddugaleessaa adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan uhaatti ibsa baaseen beeksisee jira. Paartichi waggaa 45ffaa hundeeffamasaa guraan dhala kudha tokko laalchisuudhaan ibsa baaseen kana beeksise. Miseensota isaa gameeyyiifis badhaasa kennee jira paartiin kun. Oduun ammaaf qabnu kanuma gama kootiin ammamoo gara oduu ispoortiitti dabarraa gara soraattiinsi dabarra.
Kaapitaal hiil vaalibool toornament maqaa dorgommii kilaboota kubbaa miilaa harka kubbaa harkaa jechuu kiyya man barumsa sadarkaa lammeessoo ijoollee dubraatii ameerikaatti itti jiran waashingtan diisiitti. guyyaa lamaan duratti waashingtan diisii istaadiyoomii konvenshin seentariitti jalqaban manneen barnootaa dhibbi sagal caalanitti irratti wal dorgomuu jira atleetota kum kudhanii lama caalaatti wal dorgomuu jira. dorgommii waancaa tana wal dorgommii waancaa kubbaa miilaa afrikaa ganna dhufu dabruuf dorgoman irratti naayijeeriyaatti tapha dhumaa qopheessa dorgommii tan naayijeeriyaa istaadiyoomii stiifen keesh istaadiyoomii magaalaa asaabaa keessa qopheessanii naayijeeriyaa fi siraaliyoonitti waliin taphata niiyork open wal dorgommii teenisii dirree addunyaa ameerikaa niiyorkitti itti jiranii keel stiiven edman taphataa biriitish taphaan beekamtu xaliyaana taphataa xaliyaanaa andre sepi mooyetiin waancarraa fudhate rootardaam open ammoo dorgommii teenisii addunyaa hoolaanditti itti jiran dorgommii sunillee gaayil moolfisitti taphataa faransaay taphaan beekamu taphataa kanaadaa feelix agwer alasebo moo'ee wancarra fudhate gama kanaan ammoo yoo kilabiin kubbaa miilaa addunyaa guguddoon nama haaraa kilabii dabalatan isaatii yaayyuu dabarte taatullee shaampiyoonaa laaliigaa baarseloonaa akka muddamsuu keessa waan jirtuu fi taphataa tokko dabalachuu dandeettanii jedhanii eeyyamaniif baarseloonaan namni isii jabaan taphataan beekamu osumaanee dambalee luqqeettuun cabxe yookaan luqqeettuun cittee jennaan iji jaafe tapharraa dhaaban yookaan ammoo tapha keessa ba'e akkasitti nam tokko dabalachuu dandeettanii jedhanii eeyyamaniif osumaanee dambalee faransaa fi baarseloonaa taphata oduun ispoortii gaggabaabduun tanu.
Dhaggeeffattoota keenya oduun ammaaf qabnu kanuma.
kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. godina shawaa bahaa aanaa boseet keessatti sirna baniinsa waajjira adda bilisummaa oromoo irratti dhukaasa banameen namni tokko ajjeefame sadii madaa'uunsaa himame bulchiinsi aanaa gamasaan rakkoon kun kan uumame waajjira abaa'oo seeraan ala banamaa ture irratti jedha muktaar jamaaltu gabaase.
sanbata xiqqaa darbe godina shawaa bahaa aanaa booseet magaalaa warjii jedhamutti namoota waajjira adda bilisummaa oromoo banuudhaaf sagantaa sanirra turan irratti dhukaasni banameetiniin lubbuun namaallee darbuu kan dubbatamaatiniin jiru sagantaa kanaaf jiilli adda bilisummaa oromoo magaalaa finfinnee irraallee gamasitti imaluu jiraattoonni naannichaa kan raadiyoo sagalee ameerikaatitti himan yoo ta'u akkuma isaan simatamanii magaalaa seenanii waajjira eebbisuudhaaf alaabaa baasuu eegalaniin dhukaasni kun eegalame jedhu namni sababa nageenyaaf maqaan isaanii akka hin eeramne gaafatan.
Achirratti yeruma hoogganni dhaabaa achi ga'ee waajjira sana saaquudhaaf alaabaa hoogganaan akka baafamu godhamuudhaaf makiina irraa hogguu isaan bu'an waraanni mootummaa dhufee dhukaasa bane jechuudha.
Dhukaasa kana kan banu eenyuti?
Humna waraanaa kan mootummaati warra waraana biyyaatii fi warra humna waraana humna addaa jedhanii warri uffata addaa kan uffatan wayii jiru isaan wajjin wal keessa jiru isaantu dhufee dhukaasa bane uummata irratti.
Dhukaasa kanaan immoo miidhaan dhaqqabe maali?
Miidhaan egaa namni sana booda walirratti kukkufee uummanni dallaa gara duubatti wal dhiibee akkasitti dallaa duuban yaa'ee sana booddee haalli sun dhukaasni sun deemaa ifa ture booda namni tokko naannoo sanitti lubbuun isaa darbee jira. Kan lubbuun isaa darbee nama warqee fuduraa jedhamu. Namoonni immoo kan madaa'an jiru gammadaa nama jedhamudha. Achitti waajjira sanatti gaafatamaa ture kan rukutame tokko isa.
Nama dhukaasa kanaan ajjeefame jedhamu dargaggoo warquu fuduraa raadiyoon sagalee Ameerikaa maatii isaa dubbisee jira haati warquu aadde wuddee shuumii mucaan isaanii kan hammeennaa fi badii tokko irratti illee hirmaatee hin beekne garuu balleessaa malee akka baheen irraa hafe jedhu.
Isaan tiyyaa qacalabbee suma ta'e hattoo suma ta'e baalagee suma ta'e ati aboo shaneedha jaanii ari'anii duubaarra. Saniiti baaba bareetti na jala asasanii too waraanni wayyaanee na jala miidharraan gahe. Duuti isaa ka qidaamee du'eeti. kaleechi ka hawaasni isaa gaggeeffame lubbuun isaa aduu guyyaa torbaa baheeti kaleecha ka aduu guyyaa saddeetii hawaasni isaa gaggeeffame qaama isaa ka sammuu isaati ka rasaasaa waraananii too sammuu isaa dhoosan.
Rakkoo uumame kanaan walqabatee raadiyoon sagalee Ameerikaa bulchiinsa aanaa Booseet gaafateetiniin jira. Bulchaan bulchiinsa aanaa Booseet obbo Caalchisaa Magarsaa dhuguma rakkoon uumamuu sababni rakkoo kanaallee kan ture waajjira adda bilisummaa oromoo hayyama malee naannichatti banamaatiniin turee fi rakkoo nageenyaa naannoo san keessa jirutu wal make jedhan.
Eebba mana aba'oo eebbisiisuudhaaf ture dhimma sana odoo marii naannoodhaan qaama nageenyaa waliin gaggeessin akkasumatti dhoksaadhaan naannoo sanitti nama waamanii qaamni nageenyaa abbaan mana kana eebbisiisu kan hoogganuu eenyu gaafa jedhamu qaamni hoogganuu dhabame kanaan booda xiqqoo naannoo nageenya naannoo sanii qabachiisuu gaafa itti deeman xiqqoo walitti bu'iinni dhufe kana malee rakkoon uumames bal'aan jiru walitti bu'iinsa kaasuudha.
Walitti bu'iinsa saniin namarratti illee miidhaan akka gahe kaasu maal ture miidhaan gahe?
Miidhaan gahe mana gidduutti gochaan naannoo tokko tokko ture namni rukutamee jira kan fakkaata.
Nama lubbuun darbe jechuudha.
Namni lubbuun darbe jira. Rukuchaan tokko tokko kan rasaasaan rukutamee jiru waan ta'eef.
Rasaasa kana maaltu dhukaase qaama nageenyaati moo qaama biraati maal irraa dhuka'e?
Qaamni nageenyaa dhukaasne qaamni nageenyaa dura kan qaamni nageenyaa rakkoo dhukaasa banamisan tasgabbeessuudhaaf gidduu seenanii isa tasgabbeessan malee nageenya fi dhukaasa
Garuu warri naannoo san ture qaama nageenyaatu dhufee dhukaasa banee akkasumatti ammoo namoota waltajjii sanii eebba irratti hirmaatan keessaallee miidhaan irra dhaqqabee jira jedhan waltajjii sanirra ture namni lubbuun isaa darbellee akka jirudha kan kaafamu qaamni dhukaasa jettan kun eenyu ta'a jechaadha.
Isa kan beeknu qaamni nageenyaa addaan baasaa jira. warra rakkoo isaan qaamni nageenyaa amma naannoo sanitti turee addaan baasaa jira waan ta'eef qaamni kana dhukaasa kana bane hin beekamu. amma isaaf baasaa jiru.
Akkuma beekamu adda bilisummaa Oromoo dhaaba biyya keessatti hayyama boordii filannoo illee fudhateetiniin dorgommiidhaaf socho'aa jiruudha. Garuu immoo waajjira isaa banuudhaaf isin hayyamsiisuun dirqama ture maaliif gaafachuun barbaachise jechuudha?
Dirqama miti kan barbaachisuuf naannoo sun rakkoo nageenyaa amma jiru kana qaama adda addaatiin rakkoo adda addaatiin uumamaa ture waan ta'eef rakkoo kana ammoo qaamni nageenyaa naannoo sana akka mootummaatitti jiru tasgabbeessee yoo mana eebbisuus ta'e marii soo geggeessanii rakkoo nageenyaa naannaa san jiru ibsuudhaaf malee dirqamni akkasiis hin jiru.
Jila adda bilisummaa Oromoo gama boosatitti sirna kanaaf imale kan hogganaatiin turan miseensa gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo obbo Kennasaa Ayyaanaa taateen kun kan nurratti ta'e ta'ee jedhameetiniin dubbii barbaachaaf malee bulchiinsi naannichaa sagantaa kana durseetiniin beeka jedhan.
Yeroo naannoo sana geenyu qeebala guddaan nu godhame qeerroo magaalaa sanaatiin bajaajilaa fi makiinota gargaaramuudhaanii dhufanii karaatti ba'anii kiiloomeetira hedduu ba'anii simatanii simannaa sanaan qabamnee gara waajjira banamuutti deemnee hoggaa waajjira sana bira geenyu nagaadhuma turee waraana isin agarree jaallu yeroo sanatti uummatis waa harkaan qabu namni nuyi eessaa dhuftanii maaliif dhuftanii maal barbaadan nuun jeen dhugaa badda hin jiru gaa baaneedhuma yeroo waajjira turseennee waajjira banna jennu humni ittisaa biyyaatii fi poolisni oromiyaa walitti walqindeessuudhaan egaa dhukaasa hundumtan duratti bananii akkasittiin sagantaa keenya fashalsiisanii egaa namichi hedduutu rukutamee kan du'e jira kan madaa'e jira jechuudha kanan nu mudate. Isa walumaa galatti wanti waan nama gaddisiisudha makiinaan keenyas rukutameera rukutamuu qofamoo osoo hin taane eega rukutame immoo harkifamee fuudhamee mana waraanaatti yookaan immoo mooraa waraanaatti galfatanii mammaatti illee achitti qabamee jira. Egaan immoo warraafne hoogganni dhaabaa jila sana fuudhee bobba'ee ala ture. Qeerroo naannoo sanaatiif egaa uummata naannoo sanaa akka hin taanetti anayyuu lubbuu koo achi keessaa na baasanii jechuudha.
Warri bulchiinsa aanaa kan isaan kaasanii sirna baniinsaa kanaan walqabateetiniin nun beeksifnee hayyamni isaan nu gaafatanillee hin jiruu ture kan isaan kaasanii maal immoo wanni silaa ta'e gidduu keessanitti.
Ilaa akka ta'e adda bilisummaa Oromoo boordii filannoo biyyoolessaarraa hayyama waliigalaa guutuu argateera jechuudha. Garuu immoo bakka deemutti karaa nageenyaatiin akka nu eeganii fi tuunsa adda addaa akka nu godhanii fi wal hubannaa gaarii akka hojjennuuf immoo bakka deemnu hundaattiyyuu qaamota mootummaa hunda poolisa dabalatee ni beeksifna xalaadhaan ni beeksifna turree bakka hundaattuu inni kunis kanuma godhamee jechuudha. Otoo hin dhaqin dura guyyaa murtaa'aatu waajjiru kun hin banamin guyyaa murtaa'aa dura xalaa'aan sirnaa barreeffamee adda bilisummaa Oromoo waajjira magaalaa sanatti banachuudhaaf jedhaa deeggarsaa fi waan karaa keessa nu gargaaruu dandeessan hunda nu bira dhaabbadhaa. jedhamee xalaan barraa'ee tokko waajjira poolisiitti galuusaa naa ibsaniiru lama bulchiinsa naannoo sanaatti galuu sadaffaa warruma ganda sana bulchu qabalee sana bulchuttillee xalaan sadiin qaama sadiitti galuusaallee naa ibsaniiru jechuudha xalaa kana eega fuudhanii hin ta'u immoo jedhanii wanti isaan deebii deebisaniif hin jiru jechuudha afaaninis ta'e barruun barreessanii waan isin jettan kun hin ta'u yookaan immoo yeroo biraatti dabarfadha wamtu dubbatame tokko hin jiru jechuudha.
Balaa dhaqqabe kanaan namni du'e dargaggoo warquu fojoraa guyyaa kaleessaa sirni awwaalchaasaa kan raawwate yoo ta'u namoonni sadeen madaa'anillee yaalarra akka jiran odeeffanneerra addi bilisummaa oromoo dhiheenna kana godinoota garagaraatitti qaamolee mootummaatiin miidhaaleedhaa fi dhiibbaan nurratti gaggeeffamaatiin jira jedhee ibsa baaseen himachuun isaanii yaadatama gabaasa sagalee ameerikaaf muktaar jamaal.
muktaar jamaaliin gabaasa adaamaarraa nu ergeef ni galateeffanna. magaalaa buraayyuutti aartistoonni oromoo humnoota nageenya oromiyaan reebamuun isaanii ibsamee jira poolisiin magaalaa buraayyuu gamasaan walitti bu'iinsi bakka eebba hoteela tokkotti tureera qaama miidhaa geessise qorachuutti hin jiraa jedha tsahaay daamxootu gabaase.
sanbata darbe jechuun guraan dhala torba bara 2012 akka lakkoofsa itoophiyaatti gareen aartistoota oromoo eebba hoteela buhaarikaa jedhamu hoteela haarawaa anubbo addisuu balaa ta'e irratti hirmaachuuf gara magaalaa buraayyuutti imalan humnoota nageenyaatiin reebamuu raadiyoo sagalee ameerikaatti himan bakki addaa hoteelli kun itti argamu magaalaa buraayyuu ganda gafarsaa bakka tsarahaa tsiyoon jedhamutti akka ta'es ibsameera namoota reebaman keessaa tokko kan taatee fi yeroo ammaa hospitaala hayaat magaalaa finfinneetti argamutti wallaansa argachaa kan jirtu weellistuu hawwii haayileyesus qananii intalli aartist ilfinash qannoo ishii tokkodha hawwiin sanbata darbe ta'ii ishii mudate yeroo ibsitu.
buraayyutti hoteela eebbaatti ture achirratti akka keessumaa deemne achitti gara galgala jeequmsi uumamee nagaa oollee namni bashannanaa ture rakkoon tokkoon turre namni macha'ee jeeqeessi jiru wanti hundumtuu nagaa ture achi hundumtuu fixatee bahuuf gaafa jennu warri poolisoonni dhufanii ijoollee reebutti ka'anii aanaa fi dasaaleen beekamaa gadi baanee maaliif rukuttu ijoolleen kun oromoodha ijoollee xixiqqoodha isaanii jennaan dasaaleen rukutanii isa rukunnaan ani immoo isaan rukutee sanaan deemee qabadde aanaan isaa achumatti walitti na dabalanii jechuudha.
Sirbatti ture sirbitee taate kalee.
Sirba rama sirbeera.
Keessummaa deemte moo hojiif deemte?
Keessummaan deemee uummata na sirbisiise.
Yeroo sana jeequmsi tureeraa walitti bu'iinsi ijoollee.
Waa tokkollee hundumtu walii galee waliin bashannanee kolfaa taphachaa ture. Haalumatti reebanii waan itti jalqabeen beekwanii nuti keessa turre gaafuma baanuu akkuma anaannatuman sana ijoolleetumaa jiru mataa mataa keessa.
Hawwiin akka dubbatteetti humni nageenyaa poolisii Oromiyaa afur ta'anii shimalaan mataa keessa na reebanii shimalli mataarratti na caccabee na waraanee baay'ee na dhiigaa ture jechuudhaan haala amma keessa jirtu ibsiteetti.
Shimallichi caccabee inni kaan mataa koo keessatti hafee inni kaan harka koo keessatti hafee ammas mataa koo keessaa baasanii hodhaniiru isa quba koo keessaa immoo walakkaa baasaniiru walakkaan keessatti hafee isa immoo baqaqsanii baasu harkichi cabee gatii jiruu fi tajaajiluun namatti ulfaata. Annakkoosa kaan immoo akkasumatti uleedhaan caccabsanii.
Reebichi irra qaqqabe hamaa ta'uu kan dubbatti hawwiin battala reebamtetti namoonni lafaa akka hin kaasnellee irraa ittisaa turuus ibsite. Haati hawwii artist Ilfinash Qannoo mucayyoo ishee yaalsisaa hospitaala Hayaat keessa jirti. Sanbata darbe gochaa intala ishee irratti raawwatameen baay'ee gadduus ibsiteetti.
Maal egaanii manan ture isheen hiriyoota artistoota duukaa iddoo tokko qophii qabna jettee bilbiltee natti himte dhaqiitti dafii kottuun jedheeni. Ani yeroo fayyaa dhufti jedhee eegu feesbuuk irratti dhiigdi ishee lola'aa uummanni asiifasii natti bilbila natti ergu nan maraadhe waan hin beekne. waan hin yaadne hawwiin kana taate jedhee si yaadne.
Ilfinesh akka jetteetti intalli ishii lammii biyya Noorwee kan taate hawwiin waa'ee jiruu fi jireenya Itoophiyaas ta'e waa'ee siyaasaa homaa quban qabdu erga Noorwee dhuftee baatii afur lakkoofsuu ishii ibsitee Ilfinesh haala biyyattii keessatti deemaa jiruu fi akka itti halaala ta'anii waa'ee biyyattii dhagaan faallaadha jechuun ibsiteetti.
Nama biyya kana turtes miti haala biyyichaas siyaasa biyyichaas hin beektu namni namaaf akka hamaa yaadus hin beektu isheen akka biyya guddatte. yaaddi akkasitti mucaa koo dhangalaasanii meedaa irratti gatan anamma akka ergin biyya kanuma nama biyya kana keessaa nama jeesaa jiru naaniif ni bakkisa mootummaan nama jeesa moo mootummaa keessa waa galee jira moo nama qubaatti ijaaramee dhokatee nama jeesu jira moo nama reebu jira moo sirnichatu naaf hin galle isa kana uummanni oromoo mootummaas haa ta'u sabnis wal gaafatee maaf hin sirreeffatu maaf du'a maaf biqiltuunsaa jalatti dhumti.
Artistoota sagantaa kanarratti hirmaatanii fi rakkoo uumameen rukutaman keessaa artist Lijiyaa Reedii fi weellisaa Dassaaleen beekamaa fa'i. Dassaaleen rakkoo sanbata darbe isa mudate irraa odeeffachuuf raadiyoon sagalee Ameerikaa bilbilee fi innis reebichi kun eenyuun akka ajajni darbee nurratti raawwatame adda baafachuuf qaama dhimmi ilaallatu gaafachaa jira. Agasitti homaa jechuu hin barbaadu jechuun haala ture ibsurraa of qusateera. Dhimma miidhamuu artistoota kanaa ilaalchisee ajajaa qajeelcha poolisii bulchiinsa magaalaa Buraayyuu Inispeektar Antene Geetaanee dubbiseera. Deebittaanus kennaniiru.
Rakkoo wayii uumameera. Humni nageenya irra qabee jira. Sana keessatti immoo namni miidhamne jedhee yeroo dhiyeesse jira. Kanaaf immoo garee qorannaa akka dhaabnee qulqulleessaa jirra.
Rakkoon achitti uumame garee artistootaaf humna nageenyaa gidduutti moo namoota dhuunfaa gidduutti moo waan jedhu?
Kana gadiitti illee qulqulleessine akka poolisiitti nuti faaktii jiru qulqulleessine waan lama waan lama sadii jira. Qaama nageenyaa faana walitti bu'anii kan jedhus jira. Kaan immoo walumaa walitti bu'anii kan jedhus jira. Ogeessi ragaadhaan qulleeffatee ifa goonaa jechuudha. Amma kanaaf kana gidduudha. Sanaaf sana gidduudha kan jedhu suni akka ogeessa poolisiitti nu rakkisa. Garuu karaa xiyyeeffannoo qabuun namni miidhamuun qabu. Abbaan fedhe yoo walii walii isaaniis miidhuun qabanidha. Ergamni keenyas kanadha. Gareedhaan ni qulqulleessaa jirra.
Hamma hawwii dubbisnee turre poolisiin na dheettee.
Jetti gaa isheen wiitinaseedha ragaadhaan qulqullaa'aa kun maali? Isheerraas gara isheettis deemamee yaadni ishee allee roonni itti fuudhamuun jiraata. Galmeen hundaa'e jechuudha. Kanaaf qorannoo irra jira maafu.
Gama keessanii wanti jiru poolisiin hin rukunnee Hin jennu nuti akkas hin jennu maaliif akkas hin jennu beektaa hin qulqulleessina gaa tun qulqulleessinsi tokko akkuma manaa kaasaa jirtu humna poolisii faana walitti bu'anii gareen jedhu jira gareen tokkummaa uumama isaanii sirba irratti walitti bu'anii kan jedhu jira waan lamaan kana immoo ragaadhaan qulqulleessitamti akka ogeessa poolisiitti kana yeroo adda baafannu ifatti miidiyaadhaanis ibsuu dandeenya kiniifis ibsuu dandeenya.
Bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatti hoogganaan biiroo dhimmoota koominikeeshinii obbo Geetaachoo Baalchaa gama isaaniitiin Rakkoon kun akka uumamuuf qaamonni keessatti hirmaatan seeraan itti gaafatamu. Mootummaanis xiyyeeffannoo addaa itti kennee irratti hojjechaa jirraa jedhaniiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerra.
Kan dhaggeeffataa jirtan Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ameerikaaf uummata ishee. Kolleejiiwwanii fi Yuunivarsiitiin Ameerikaa seenaa gabrummaan kan wal qabate dhimma hirpha baasuu irratti mari'achuutti fufanii jiru. Hanga ammaatti manneen barnootaa. seenaa yaadannoo waa'ee gabrummaa ilaalchisee siidaawwan ijaaruu maqaa biilsaalee kanaan dura turanii kan keellaa mana barnootaa keessa jiruu jijjiiruu akkasumas qooda maallaqa barumsaa kennan ibsa hawaasa dhiifama gaafatu baasaa turanii jedha gabaasaan kaatii wiivariif ashlii toomsan haa ta'u malee as waashingtan dc kan jiru joorji waashingtan yuunivarsiitiif kolleejoonni kanneen biroon lama. eenya barattoota akaakileen isaanii gabroota turaniif deeggarsa maallaqaa gochuuf cicha qabaachuu isaanii beeksisan waggaan darbe waggaa dhibba arfaffaa gabroonni jalqabaa kutaa ameerikaa virjiiniyaa itti seenanii yuunaayitid isteets sirnaan gabrummaan bara 1865 keessa erga xumurame qabee dhimma hirpha baasuu irratti mari'ataa turte jeffrey kiliintan niiwoork ka jiru yuunivarsitii buufaloo keessaa barataadha. kolleejiiwwan seenaa gabrummaatti hidhata qabaachuu isaanii amanuu qabaa jedheen yaadaa jedha mootummaan federaalaas dhimmi kun dhimma barnoota sadarkaa olaanaa bira darbuu isaa yaaduudhaan adda durummaan irratti hojjechuu qabaa jedha jefriin akka jedhetti doolaara tiriliyoonaan lakkaa'amu ta'uun qabu garuu yoo xiqqaate haqi dhabamuu isaa akkasumas addaddummaan qabeenyaa lammiiwwan ameerikaa hidda dhalata afriikaaf warreen adii gidduu jiru bal'aa ta'uu beeksifamuu qabaa jedha. sababiinsaas kan akaakileensaa garboota turan jeffrey kiliintan kolleejiiwwan kun waaltaalee ameerikaati nuti immoo godaantota mitii jedha barattoonni yuunivarsiitii joorji taawon kanneen digrii jalqabaa baratan irra hedduun baatii eblaa keessa semistara tokkotti doolaara itti dabalaa 27 baasu kunis akka gumaacha walitti araarsuu ta'uu isaati maallaqe kun pirojektiiwwan hawaasaalee iyyeeyyii bakka sanyiin isaanii bara 1838 keessa gabroota turan keessa jiraatan gargaaruuf oola bara gabrummaa sanaa liqaa joorji taawon irra jiru baasuuf garboota 272tu gurguraman pirezidaantiin joorji taawon joon deeji'oo tattaaffii hirpha baasuu yuunivarsitiin godhu baatii onkoloolessaa darbe labsan galmi isaanis arjoomtotarraa doolaara 4,400 walitti qabuudhaan. pirojektiiwwan kan akka kilinikiif manneen barnootaa hawaasaalee iyyeeyyii ta'an kanaaf ijaaruudha yuunivarsiitii virjiiniyaa irraa gareen walitti dhufe hundeeffamee jira garee kanattis yuunivarsiitiiwwan shantamii ja'a ta'antu itti makaman gareen manneen barnootaa kanarraa walitti qabamanis kolleejiiwwan bara gabrummaatti hidhata isaan qaban qorachuudhaan attamiin dogoggorri yeroo darbee sirraa'uu akka danda'u mari'atu. waggoota dhiyoo as yuunivarsiitiiwwan kan akka yeel maqaa deeggartoota gabrummaa biilsaalee isaaniirraa haqaniiru bakka birootti immoo siidaawwan yaadannoo hojjettoota garboota turanii akka dhaabatu taasifamee jira hayyoonni seenaa ameerikaa qoratan hangi tokko sochii kana mana barnootaa sadarkaa olaanaa keessatti argaa jiran barattoonnis sagaleen isaanii akka dhaga'amuuf daandii dheeraan akka isaan hafullee ibsaniiru. qophiin ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
dhaggeeffatoota keenya sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduu keessaan sin dhageessisa bulchiisa naannoo oromiyaa keessatti poolisiin addaa sanbata dabre kana haleellaa. deggertoota paartii mormituu irratti geggeesseen nama tokko ajjeesee kaan hedduu madeessee garii immoo hidhee jira jechuudhaan amnistii intarnaashinaal har'a gabaasaa baaseen beeksisee jira paarlaamaan itiyoophiyaa guyyaa filannoo eega labse sa'aatiileedha booda poolisiin addaa oromiyaa sirna baniinsa waajjira adda bilisummaa oromoo magaalaa walincititti geggeessamee ture weeraruudhaan rasaasaaf gaazii mimmaansiisutti dhukaasee deggertoota abaa'oo keessaa nama uffata daldalaa uffate tokko ajjeese jedha gabaasaan amnistii intarnaashinaal kun guyyuma sana gara boodaa immoo magaalaa buraayyuu keessatti eebba hoteela tokkorratti namoota hedduu qabee bakka istaadiyeem ispoortii geessuudhaan reebicha irratti geggeesse jedhee jira paartiin kun oduun kanuma.
qophiin keenya har'aaf jenne kanuma qophii boriitiin walitti deebinaa nagaatti bula.